turashimiye ko mbandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamirana washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda muriko mutwumva kuri fm z'ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose abari uganda mu karere ka kisoro namwebwe muratwumva atankomanzi kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icenda ya radiyo ijwi riyobora mwiriwe nshuti bakunzi n'ikaze makuru kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na jewe diane mirinahazwe ingingo nkuru nkuru ziyagize ubushinjacaha bw'u rwanda bwasavye sentare nkuru iburanisha imanza z'ivyaha vyambukirana imipaka gufunga burundu paul rusesabagina iyo umuntu amenyeshejwe urubanza n'iyo atabonetse urubanza rushobora gukomeza rukaburanishwa uyu ni maitre tom murisa umuhinga mu vy'amategeko mu gihugu c'u rwanda laurent gbagbo yahoze ari perezida wa cote d'ivoire yatahutse mu gihugu ciwe inyuma y'imyaka cumi yari amaze mu buhungiro sentare ntayinyuzwa ya leta zunze ubumwe za amerika yatesheje agaciro ikirego co gufuta itegeko rishigikira abanyagihugu mu kwivuza kwa gatandatu vyitezwe ko oms yemeza ko ikiza ca ebola candiranduranywe n'imizi muri guinea aya makuru yose duce ku masonga turarambura mu kanya isase mu bihagufi y'amaradiyo yanyu nongere ndabahikaza amakuru agezweho hirya no ku isi tuyahera hamwe leta zunze ubumwe za amerika sentare ntayinyuzwa y'igihugu cose yatesheje agaciro ikirego co gufuta itegeko rishigikira abanyagihugu mu kwivuza iryo tegeko rizwi ku izina rya obamakeya ibindi kuri ino nkuru tubibaza mugenzi wacu thomas kamirindi ikirego cyaturutse ku bantu b'abarepubulikani babiri ku giti cyabo na leta cumi n'esheshatu zose ziyobowe n'abarepubulikani zirangajwe imbere na leta ya texas iri mu majyepfo y'igihugu bavugaga ko itegeko ririmo ingingo zimwe na zimwe zinyuranyije n'itegeko nshinga bagasaba urukiko rw'ikirenga kurisesa ryose uko ryakabaye ku bwiganze bw'abacamanza barindwi ku icyenda barimo babiri barushyizwemo na perezida trump w'umurepubulikani urukiko rwaciye iteka ruvuga ko abareze baterekana ibimenyetso bifatika bishingiye ku mategeko bityo rero ruba ruteye utwatsi ikirego perezida trump yakundaga kwita obama keya itegeko ry'ishyano rirusimbutse bwa gatatu mu rukiko rw'ikirenga kuva ryemejwe mu bihumbi bibiri na cumi rwarirengeye bwa mbere mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri n'ubwa kabiri mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu guverinoma ya perezida joe biden ivuga ko iyo riseswa abantu miliyoni mirongo itatu n'imwe bari gutakaza ubwishingizi bwabo mu buvuzi obama keya riha ubwo bwishingizi abantu batishoboye n'abana kuguma ku bwishingizi bw'ababyeyi babo kugera bujuje imyaka makumyabiri n'itandatu y'amavuko kenneth kaunda yahoze ari perezida wa zambia yitavye imana n'ubu turacari kumwe na mugenzi wacu thomas kamirindi kenneth kaunda yarimo avurirwa mu bitaro bya gisirikari i lusaka umurwa mukuru wa zambia kuva ku wa mbere ejo bundi ku wa kabiri ibitaro byari byatangaje ko arwaye umusonga yitabye imana afite imyaka mirongo cyenda n'irindwi y'amavuko kenneth kaunda abaturage be bakundaga kwita kk yabaye perezida wa mbere na mbere wa zambia ikimara kubona ubwigenge mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na kane yategetse igihugu imyaka makumyabiri n'irindwi mu gihe cy'ishyaka rimwe rukumbi ryitwaga unip yavuye ku butegetsi mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na rimwe amaze gutsindwa mu matora ya mbere y'amashyaka menshi yasimbuwe na frederic ciruba mu gihe yari ku butegetsi kaunda yabaye ku isonga mu rugamba rwo kurwanya politiki y'ivanguramoko apartheid yo muri afurika y'epfo no gutera inkunga imitwe yaharaniraga ubwigenge bw'ibihugu byo mu gice cya afurika y'amajyepfo nka mozambique cyangwa rhodesia yahinduye izina mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani yitwa zimbabwe umwe mu bahungu be witwa kambarage yanditse ku rubuga nkoranyambaga facebook ati mfite intimba yo gutangaza ko twatakaje muzehe dufatanye tumusabire tomasi urakenuye ku mugabane wa afurika tanzania yasabye kwinjira mu mugambi rusange wa covax ujejwe gusaranganya inkingo za covid ya cumi n'icenda ku isi hose ejo ni mukankusi nivyaje kutubwira tanzaniya ifite icyizere cyo kuzinjira muri iyo gahunda ya covax nk'uko ishami rya onu ryita ku buzima oms ryabivuze uyu munsi kuwa kane nk'ikimenyetso cya nyuma kigaragaza ko igihugu cyahinduye imyumvire nyuma y'urupfu rw'uwari perezida john magufuli mu kwezi kwa gatatu wahitanywe na covid cumi n'icyenda kandi utarashiraga amakenga urukingo rwayo umuyobozi muri oms yavuze ko inkingo zishobora kugera muri tanzaniya igihugu gituwe n'abantu miliyoni mirongo itanu n'umunani bitarenze ibyumweru bibiri kuva agiye ku butegetsi mu kwezi kwa gatatu perezida mushya wa tanzaniya Samia Suluhu Hassan yashakishije uburyo yagarura Tanzania mu murongo w'ubuzima rusange washyiriweho guhangana na covid cumi n'icyenda iki gihugu ni kimwe muri bine byo ku mugabane wa afurika bitari byatangira gahunda y'ikingira ry'iyi ndwara nk'uko ikigo gishinzwe gucunga no kurwanya indwara muri afurika kibivuga richard mihigo ushinzwe gahunda y'inkingo muri afurika yavuze ko tanzania yateye intambwe za mbere itanga urupapuro rusaba kwinjira mu mugambi covax ikaba yaranatangiye kwitegura kwakira inkingo mihigo yabwiye abanyamakuru ati twizeye ko inkingo zizagera mu gihugu mu byumweru bibiri biri imbere abategetsi ba tanzania ntibahise baboneka ngo bagire icyo batangariza ibiro ntaramakuru by'abongereza reuters dukesha iyi nkuru ikindi kigaragaza ko imyitwarire y'igihugu yahindutse ni ukuntu minisitiri w'imari yavuze mu cyumweru gishize ko guverinoma yasabye ikigega mpuzamahanga cy'imari fmi inguzanyo ya miliyoni magana atanu mirongo irindwi n'imwe z'amadolari yo gufasha igihugu guhangana n'ibibazo by'ubukungu byatejwe n'icyorezo fmi yavuze ko tanzania izasabwa kubanza kwerekana imibare igaragaza ubwandu bwa virusi ya korona nka bumwe mu buryo buzifashishwa mu biganiro birebana n'iyo nguzanyo tanzania mu kwezi kwa gatanu umwaka ushize wa bibiri na makumyabiri yahagaritse gutanga amakuru ku barwayi ba covid cumi n'icyenda n'impfu zituruka kuri iyo ndwara nubwo izindi ngamba zahindutse ku buyobozi bwa perezida mushya igihugu nticyari cyongera gutangaza iyo mibare ku mugaragaro umuyobozi w'ikigo cya oms mu karere matsidiso moweti yagize ati turashishikariza dukomeje igihugu ubu kigiye kwita ku bibazo binyuze mu nkingo gusangira natwe amakuru bityo tukabasha kugira uruhare runini mu gufasha nko mu gufata icyerekezo gutegura aho ibintu bizatangirira icyakwibandwaho ibyo bikaba byashoboka gusa ari uko dushingiye ku bimenyetso by'ibanze tuve muri tanzania tugaruka muri leta zunze ubumwe za amerika aho perezida joe biden aza gushira umukono ku itegeko rigira itariki ya cumi n'icenda y'ukwezi kwa gatandatu umunsi w'ikiruhuko iyi tariki ihimbarizwa ko umunsi ubucakara bwacitse burundu muri amerika thomas kamirindi aragarutse ku itariki ya cumi n'icyenda y'ukwa gatandatu igihumbi magana umunani mirongo itandatu na gatanu hari hashize imyaka ibiri n'igice perezida wa leta zunze ubumwe za amerika abraham lincoln ashyize umukono ku iteka rica ubucakara mu gihugu cye hari hashize amezi abiri intambara y'isubiranamo ry'abenegihugu irangiye burundu iyi ntambara yatewe na leta zo mu majyepfo y'igihugu zangaga ko ubucakara bucika zaratsinzwe kuri iyi tariki rero general gordon granger wo mu ngabo z'igihugu zari zimaze gutsinda intambara yagiye kureba abacakara ahitwa gelfstone muri leta ya texas mu majyepfo ya leta zunze ubumwe za amerika abashyiriye inkuru nziza batari barigeze bamenya y'uko perezida lincoln yari yarabahaye ubwigenge mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu na kabiri kuva kuri iyo tariki inkuru yarakwirakwiye mu gihugu cyose nka serwakira ihita iba umunsi w'ibirori uko imyaka yagiye ikurikirana leta ya texas yawugize umunsi w'ikiruhuko mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani nyuma yayo n'izindi leta nyinshi zarayikurikije ariko iyi tariki yari itaraba ikiruhuko ku rwego rw'igihugu cyose nibyo inteko ishinga amategeko congress imaze gukosora sena yemeje umushinga w'itegeko ejo bundi kuwa kabiri ejo kuwa gatatu umutwe w'abadepite nawo warawemeje hombi n'amajwi ajya kuba hafi ya yose mu mitwe yombi ya congress niryo tegeko perezida biden ashyiraho umukono uyu munsi mu cyongereza iri tegeko ryita iyi tariki juneteenth national independence day
barakoze bagenzi bacu kuri ayo makuru yose agezweho hirya no hino ku isi baduteguriye bakaba bahejeje kudushikiriza ijwi rya amerika mandanya kumva mu kirundi n'ikinyarwanda ndabibutse ko muri komiyumva kuri za fm zitandukanye n'imirongo migufi ya shortwave adresse ya facebook yacu youtube na instagram ni voa radiyo yacu mu kanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari amakuru yacu tuyahera mu gihugu cy'u Burundi ejo kuwa gatanu aho bukera perezida w'ico gihugu Evariste Ndayishimiye azoba arumanije umwaka yimitswe mu mabanga yo kurongora Uburundi ishirahamwe Parseme rikorera mu Burundi mu bisata bitandukanye vyo guhimiriza abarundi guhindura ingendo n'ivyumviro hamwe na mpuzamakungu IDHB rikorera ku bibazo vy'agateka kazi na muntu barafise icuro bashima n'ico banegura mu mwaka umwe Ndayishimiye amaze ku butegetsi vyose tubibaza mugenzi wacu Elojuri Kaneza mu cegeranyo c'intererano yaryo ishirahamwe parseme rivuga ko ryashimye cane ko perezida evariste ndayishimiye yashize imbere icivugo c'uko umunwa wose wogira ico ufungura nayo umufuko wose ukagira ifaranga ku bw'iryo shirahamwe ivyo vyerekana ko afise ishaka ryo kuzamura ubutunzi bw'igihugu mu buryo bugaragara adasize inyuma kugwanya igiturire no gusimbataza intwari ibereye fosende kumana rirongoye mu ihwezo yashize ahabona yemeza ko akagihaze ari ukugururira abahinga bigenga ivyo vyumviro n'ahari vyiza ko bishikirizwa n'umukuru w'igihugu turabona neza yuko umengo leta leta n'intwaro administration ibica byihuta kwerekana inzira yofatwa kugira bije mu ngiro kuko burya mukuru w'igihugu arerekana uriadazi mugabo leta bashikiranganji no mu ntwaro hasi abo bose bakurikira baca bategereza kuraba ingene ivyo bintu bariko baravuga vyoja mu ngiro muri mwe bita mu buhinga bwa tekinike vyoja mu ngiro gute inzitizi ziri hehe tuzobishika ko gute kiretse aho tubona ushaka kubona ko ibi bintu ni mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu ku ngingo zagiye zirafatwa no ku bushikiranganji bw'imigenderanire ubona ko bihuta ibintu by'imigenderanire ko byosubira mu buryo hakaba ibiganiro hagati yafashe Burundi turabona neza kandi yuko hataraba guhamagara abandi bantu arabo nko muri za societe civile incabwenge mu bushakashatsi mu kurindira ko bahamagarwa ishyirahamwe IDHB rikora amatohoza ku mabi akorwa mu Burundi risanga perezida Ndayishimiye urugamba runini yabwirizwa kururwanira mu mugambwe CNDD-FDD Le président a promis maintes fois de mettre fin à la violence politique et à l'impunité inshuro zitari nke perezida yasezeranye gushira iherezo ku mabi ya politike no kudahana turabishima ariko hari imanga nini hagati y'ivyo asezerana n'ukuri kuhari na cane cane mu bijanye n'ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro nk'urugero nibutse ko kugeza ubu uharanira agateka ka zina muntu germain rukuki ari mu buroko ariko aca umunyororo w'imyaka mirongo itatu n'ibiri turindiriye kuraba ko perezida azoshira mu ngiro izo ntumbero nsha no gutsimbataza ingingo za mbere zikiri umuyeyemvyo gusa kugira turabe ko bikurikirwa n'impinduka ziboneka ikintu gikomeye ni uko umugambi uri ku butegetsi umunzwe no kutumvikana mu bawu ugize perezida akaba agicagatiwe n'abanywanyi bawo b'intagondwa zitava ku izima urumva cagira ahagarukira mu gufata ingingo ibi navyo bisigura igituma leta itemera amabi yakozwe mu njyana z'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu leta yihaya ko hari ivyahindutse ariko abahuye n'amabi n'imiryango yabo ntibashobora kuvyemera hamwe no kurindira ubutungane ubuziraherezo niko kakanate sakiana umuhinga mukuru muri dhb agira umwihwezo ndi ku mana wabona ko abashikiranganji badakora ico bajejwe muri rusangi havuze umwe wose ufungure nuko hari idafungura badafungura bangana gute nimba ari mirongo itandatu ku ijana dushaka umwaka umwe hazavamo mirongo ibiri mu wundi icumi mu wundi mirongo ibiri gutyo turayinyuza harabuze neza yuko imigambi myiza perezida ashikiriza ingene leta ikitegura mu buhinyi ingene ija mu nzu muri leta muri rusange mu bintu bijanye na rodovabite twari uko abashikiranganje baza barumva yuko aribo bajejwe gutegura baze mu biganiro gusigura izo ntumbero bashaka gushikana ku gihugu amaradiyo abatumiye baze mu biganiro baze ivyo kuvuga ngo urungitse umuvugizi uri umushikiranganje ivyo bintu bikwiye guhagarara we baguhaye amabanga baraguha uburyo baraguhemba ni ubijejwe kandi uja no muri conseil des ministres ni uzire grande decision ni utanga amasoko ni umenye ivyo wafashe ingingo wafashe n'ubundi uza gusigura ibintu mu kibanza cawe c'abantu Tsatsi anatohoza ku bibazo vy'u Burundi n'akarere k'ibiyaga binini ku gihe kirekire hari bitari bike ashima ku ntwaro nshasha En ce qui concerne les relations internationales, le président Daishimier est certainement plus ouvert que son prédécesseur envers les partenaires internationaux.
kuvyerekeye imigenderanire perezida ndayishimiye yarugurukiye abagenzi b'uburundi kurusha uwo yasubiriye arazi ico bamwitezeko kandi yaragize utwigoro two kunagura ibiganiro n'ibihugu bimwe bimwe bizofasha tanke ku burundi kuva mu kwigunga mu bijanye n'agateka ka zina muntu hari ivyiza n'ibibi ku ruhande rumwe haratewe intambwe nk'akarorero amabi yakorwa n'imbonerakure urwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi ubutegetsi yaragabanutse nubwo bivana n'intara mu turere tumwe tumwe zaracureshe ariko mu tundi zikomeza gutera ubwoba no gukanga abanyagihugu ubu kandi nta mashirahamwe adakirana ivyicaro vya politike yigenga ari mu burundi kuva mu njyane z'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu igisata kikiraje ishinga n'ubutungane aho ibintu bigiteye ubwoba igisata c'ubutungane ntikigira ubwigenge na gato kandi hari ukwivanga kwamaho kw'abategetsi mu vya politike n'abakozi b'igendereza niko tetsakian yongerako kuri uyu wa gatanu evariste ndayishimiye w'imyaka mirongo itanu n'itatu azwi ku kazina k'ubuhizi ka general neva azoba kwije umwaka ari mu mabanga y'umukuru w'igihugu yimiswe gihutihuti inyuma y'urupfu rwa pierre nkurunziza yashengeye giturumbuka iminsi cumi n'umwe mbere y'uko aja mu mabanga bompi barwananye mu murwi w'inyeshamba wa cndfdd wavutse inyuma y'iyicwa rya melchior ndadaye perezida wa mbere yari yatowe n'abanyagihugu mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu eroge urikaneza ijwi rya amerika eloge tukivuga ku vy'umwaka wa mbere w'ubutegetsi bwa perezida evariste ndayishimiye uzorumana ejo no musi ku murwa mukuru y'igitega hatanguye amasengesho y'imisi itatu yo gushima imana perezida evariste ndayishimiye yamuneyeho akaryo ko gusaba imbabazi imana ku vyaha vy'ubwicanyi guhonyanga agateka ka zina muntu urwanko n'ibindi avuga ko bimaze iminsi vyibonekeza mu gihugu c'u Burundi ababikurikiranirana hagufi nabo bamusaba gutera iyindi ntambwe agahana abakora ivyo vyaha yasabiye ikigongwe ibindi tubibaza mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru Archevêque Simone Ntamwana atwara diyoseze ya Gitega ku mugwa mukuru Burundi yahamagariye umukuru w'igihugu n'abamaze umwaka bamufasha gutwara igihugu gushira inguvu mu kubahiriza agateka ka zina muntu ikiremwa c'Imana Musenyeri Ntamwana mu misa yasomye yifuje ko mu mwaka ugira kabiri Perezida Evariste Ndayishimiye ari ku butegetsi hoboneka impinduka zigaragara.
Ndabinginze mwese rero nk'umuvukanyi wanyu ku izina ry'abavukanyi banje bose abahutu abatutsi abatwa ndabibwira mwebwe bene icyubahiro mukuru w'igihugu cyacu mwebwe leta mudufashe mudukunde mutadutoranya ahubwo mwegeranya mwegeranya musubira kugira ngo twuzuzanye hari uruhande rw'urukundo mbona yuko rwatwandikiye twebwe abarundi ukurekuriranira no gusubiza hamwe inda ndende gukubirana ukurya abandi baraba abandi bariko barishwa n'inzara bakicwa n'indwara twokijije maze igihugu cacu kigaterwa iteka ryose rikibereye n'abana babwo bose no mu kubuvukanisha n'ibindi bihugu ku itariki cumi n'umunani ukwezi kwa gatandatu umwaka uheze niho ndayishimiye yatangura ikiringo c'imyaka indwi mu gisabisho ciwe yerekanye ibitagenze neza maze asaba imana imbabazi ku vyaha vyakozwe harimwo ubwicanyi n'ihonyangwa ry'agateka ka zina muntu dawe mwiza turagukengurukiye ko utahevye abana bawe aribo barundi naho turi bigaba ntitwari dukwiye no kuza ngaho imbere y'inyonga zawe twarahemutse ku mabwirizwa yawe turihumanya turahohotera agateka ka bagenzi bacu kandi tuzi ko tuvukana muri wowe mana mubyeyi rimwe na rimwe turizizirwa na sekibi tugatosekaza aka gateka baturemanye turabiba urwango turankana turatotezanya mbere tutanakwibagira tukirukira izindi mana mu bapfumu turahumanya igihugu cyacu mbere indongozi ntizitunganiriza abo zijejwe gutunganiriza turagusabye uduhe umutima wo kurekuriranira ico gisabisho perezida evariste ndayishimiye yacerekeje no ku bandi bamufasha gutwara abasabira ko bosenyera ku mugozi umwe ku neza y'abanyagihugu bose atakuvangura na jewe nyene ndagukengurukiye ko wantumye mu bantu bawe ngo ndabarongore ariko dawe nawe urazi ko ubutumwa wampaye atari ubutumwa bworoshe ndabukengurukiye ko wampaye abamfashe ubwo butumwa nawe ndagusabye uduhe umutima umwe dukore twumvikana tuzi ko dusenyera ku mugozi umwe nk'igihugu cyawe abafise umutima wo kwihora uhoshoroke abafise umutima wo kuguma mu kibi nabo ubakize tubashe kugira ingoga zo kugiriranira ikigongwe ubutacisubirako ubuneza y'abenegihugu ibyaha perezida ndayishimiye yadumye ko urutoki abaharaniye agateka ka zina muntu bamukebura ko yoshengeza mu butungane ababikora bakabihanirwa n'aho imana yoba yabagiriye ikigongwe anshere niko yagize kuri mikoro y'ijwi rya amerika atwara rigiteka ubu ryahunze igihugu rikora amatohoza muri icyo gisata amatohoza yanashimangiwe na raporo ya leta ya amerika mu kwezi kwa kane uno mwaka ko umukuru w'igihugu yatura imbere y'ishengero n'abakozi b'imana asaba ikigongwe ku mabi akorerwa abarundi ku munsi ku munsi ni intambwe mugabo tukagira tuti ibyo ntibikwiye twere icyo dusaba ni uko yotera indi ntambwe abo bantu bakora ayo mabi bagahanwa ubutungane bugakora abo bantu bakora ibyo atumva atagomba turaza amajambo avuga bahanwe ni naho nuvuga igihugu cy'u Burundi cyogaruka mu ituze mu gihe yoshobora kurandurirana n'imizi kudahana uyu mwaka wa mbere uheze ndayishimiye yaradugije uwo yasubiriye nyakwigendera nkuru nziza mu kibanza ca mbere c'imboneza yamaho aha arsheveke simoni nta mwana arabakebura ko mwashatse gushyira imana imbere rero nimuca akenge mutereke umuntu ari we mwana w'imana mu kibanza cy'iteka kimubereye si kiriya ntoyaye n'icya kabiri kuri uyu wa gatanu niho umwaka uzoba wuzuye neza ndayishimiye yicaye mu ntebe y'umukuru w'igihugu byekara niyo nkuru kigali ku bwijwi rya amerika ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'amakuru y'akarere k'ibiyaga bigari duce tubandaniriza mu rwanda ku nkuru y'ubutungane aho ubushinjacyaha bw'ico gihugu bwasabiye paul rusesabagina umunyororo wo guherayo rusesabagina atabwa rumwe n'ubutegetsi bw'u rwanda yagirizwa ivyaha birimwo ubwicanyi n'iterabwoba asumta kaboyi arabandanya n'ino nkuru ni mu rubanza ubushinjacyaha buregamo rusesabagirana na bagenzi be makumyabiri ibyaha bifitanye isano n'iterabwoba ubushinjacyaha bwasabye urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byambukiranya imipaka kuzashingira ku bisobanuro bwatanze rukemeza ko rusesabagina atemeye ibyaha byose by'ubugome aregwa kandi atigeze agira icyo abivugaho ku buryo atagabanyirizwa ibihano hashingiwe ku byo amategeko ateganya buhereye ku cyaha cya mbere cyo kurema umutwe w'ingabo utemewe ubushinjacyaha bwagaragaje ko rusesabagina ariwe washinze umutwe wa FRN wagize uruhare mu bitero binyuranye byaguyemo abantu umusabira igifungo cy'imyaka cumi n'itanu ubushinjacyaha bwavuze ko rusesabagina aza nk'agatozi mu bikorwa byakozwe na MRCD FRN nubwo atagaragaye mu bitero kuko yari perezida n'umuterankunga w'uwo mutwe ubushinjacyaha kandi bwasabye urukiko ko rwazemeza ko rusesabagina yagize uruhare muri uwo mutwe w'iterabwoba nabwo bamusabira kuzahanishwa igifungo cy'imyaka makumyabiri ku bindi byaha icyo gutera inkunga iterabwoba ubushinjacyaha bwasabye urukiko kuzamuhanishira igifungo cy'imyaka icumi icyaha cy'itwarwa ry'umuntu bitemewe n'amategeko nk'igikorwa cy'iterabwoba bamusabiye kuzagihanishwa igifungo cy'imyaka makumyabiri n'itanu ku cyaha cyo kwiba hakoreshejwe intwaro nk'igikorwa cy'iterabwoba nabo bamusabiye igifungo cy'imyaka makumyabiri n'itanu nawe icyaha cyo gutwika undi ku bushake inyubako ibigenewe gutwara abantu cyangwa ibintu nk'igikorwa cy'iterabwoba igihano cyo gufungwa imyaka makumyabiri n'itanu icyaha cy'ubwinjiracyaha by'ubwicanyi nk'igikorwa cy'iterabwoba ubwoba nacyo ubushinjacyaha bwamusabiye kuzafunga imyaka makumyabiri n'itanu icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake nk'igikorwa cy'iterabwoba nacyo kisabirwa imyaka makumyabiri n'itanu y'igifungo ubushinjacyaha kandi bwasabiye rusesabagina igifungo cya burundu ku cyaha cy'ubwicanyi nk'igikorwa cy'iterabwoba kuko bwasobanuye ko atigeze agira icyo avuga ku byaha aregwa bityo ko adakwiye kubona impamvu nyoroshyacyaha rusesabagina paul ntiyari mu rukiko ubwo yasabirwaga ibihano hashize igihe yivanye mu rubanza aho yabwiye urukiko ko atazarugarukamo kuko nta butabera yumva yakwizera mu rukiko yaba we yaba n'umwavoka we ntabwo bongeye kugaruka mu rukiko ijwi rya amerika ryavuganye na bwana tom murisa impuguke mu mategeko avuga ko amategeko ateganya ko mu manza nshinjabyaha bibaho ko umuntu yaburanishwa agakatirwa adahari iyo umuntu amenyeshejwe urubanza n'iyo atabonetse urubanza rushobora gukomeza rukaburanishwa niyo mpamvu umuntu ashobora no kuburanishwa adahari mu manza nshinjabyaha byaha cyane niyo umuntu yaba adahari yararezwe akamenyeshwa mu buryo bwemewe n'amategeko ashobora kuburanishwa adahari hanyuma yaba atishimiye imyanzuro y'urwo rubanza akajurira kuri kaya rusesabagina ubushinjacyaha bwamusabiye ibihano abaye aje hagati y'uko asaba ibihano iburanisha ryarapfundikiwe bigenda bite
iburanishwa ntiripfundikirwa hagasigara gusoma urubanza zaba asigaje kujurira haramutse hari imyanzuro yari yaratanze barebye ubushinjacyaha bwasabye ubundi akaburana imyanzuro ye akaba ariyo bareba ariko rero urubanza ruzaburanishwa rusomwe hanyuma rusesabagina azaba afite kuba yajurira iminsi mirongo itatu undi muburanyi wasabiwe ibihano n'ubushinjacyaha ni uwitwa nsengimana herimani wabaye umuvugizi wa efereni asimbuye nsabimana karisiti sankara bwamusabiye guhanishwa igifungo cy'imyaka makumyabiri busobanura ko agomba kuryozwa ibikorwa birimo ubwicanyi byakozwe n'abarwanyi ba eferene kubera ko bari mu nzego z'ubuyobozi z'uwo mutwe nsengimana heremani aregwa ibyaha bibiri birimo kureba umutwe w'ingabo utemewe cyangwa se kuwujyamo no kuba mu mutwe w'iterabwoba urubanza rurakomeza kuri uyu wa gatanu abandi baregwa bakomeza gusabirwa ibihano asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali amakuru yacu tuyasozerereye mu ikambi ya nduta iri muri tanzania turabira hamwe uko abana baba muri iyo kambi babayeho umenyesha amakuru wacu james jovin yabagendeye inkambi ya nduta iri mu gihugu cya tanzania yahungiyemo impunzi z'abarundi ituyemo abana barenga gato ibihumbi mirongo ibiri ibitigiri bitangwa na aseri imfuvyi barenga gato igihumbi kimwe majana icenda na mirongo itanu benshi usanga ataco birengeje kandi barataye n'ivyigwa kubera kubura imfashanyo zikwiye n'uburenganzira bw'abana mu nkambi ya nduta uwo munsi bizihizwa kuri uyu wa kane aho amajana bitezwe kwitabira iyo nama no kumviriza ivyo abarongozi b'ikambi n'amashirahamwe aza kubashikiriza mu ntumbero yo gukemura ibibazo bafite abana b'imfubyi benshi barezwe n'inshuti bahunganye ariko ntibashoboye kubahumuriza ingorane bafite kiretse gutegera ibyo bahawe n'amashyirahamwe gusa imfashanyo nyinshi bagenewe ntizibashikira bamwe mu bahaye ikiganiro ijwi rya amerika bemeza yuko babayeho nabi mu buzima bwo mu buhungiro naho umunsi mukuru w'abana uba turakina impuzu kandi tukigira n'ahameze nabi tukabura n'icuracu twambara n'imfungurwa tuduka dusanga tumeze nabi nk'ubu nta babyeyi mfise kanacinda rero ibibazo nabonye mu burundi vyangumye mu mutwe maze yo gushika ino ndaragiye kw'ishure ndize nk'umwaka umwe canumva rero mu buzima bitamenze bivanye n'ubukene nari mfise nk'ivyo rero sinabifise umuntu nkwikenera kuvyo mfungura muhira hama rero mfata umwanzuro wo guheba iki ishure ubu rero maze guheba ishure rero ubu ikintunze ni guca uturaka kurima canke kuzatora amatafari canke nkaja mu kijiji ayigiye mu garuka no mu kijiji ugafatwa mu njari ukakubitwa nk'ubu rero imyaka cumi n'itandatu abo bana bahaye ikiganiro ijwi rya amerika basabye amashyirahamwe yitaho uburezi bw'abana mu nkambi guharanira uburenganzira bwabo no kwitaho abana gusumba kugira izo ngorane zibahambariye zishobore kugabanuka cibure zihere bwose mu nkambi ya nduta kubasaba yuko yuko boza nyene baraturabira nyene bakaduha nk'uduhuzu nyene dukabutura nyene nk'abanyeshuri kugira ngo two twongere dusubire kw'ishuri kubera ko ntawusubira kw'ishuri atagakabutura kandi abona yuko n'amera kugira ngo uko biva kure nivyo kwa kweli nkatweka nyine abanyeshuri bahevye ishure turasaba imyuga nko gukora amakinga kugirane gushona impuzu ngahose mwamutugiriye neza none nico twifuza nka leta ya tanzania na un nituronderere kugira tubeho neza nk'abana bandi bamwe mu abavyeyi bahaye ikiganiro ijwi rya amerika bavuze yuko ubuzima bubi babayemwo mu nkambi buriko buratuma abana benshi baheba amashuri no gutoroka inkambi kuja mu bindi bisagara mu gihugu ca tanzania benshi muri bo n'abigeme baja gukora akazi ko kurera abana kubera ubukene n'inganke baciye batangura bamwe baza barahagarara kw'ishure iyo tugiye muri ndibuze umwana aravuga ati jewe singenda kw'ishure ko jewe n'ubundi naraye inzara none ndagenda ntariye baca kabiri nahati jewe mawe sinoja kw'ishure agashambara simfise genda mwibuto rimwe none ndayimesuye nkaca ndayambara muhira bica bingora gusubira mw'ishure ndagenda naho umwigisha akanyirukana ti wewe genda ntiwamesuye gaca yaducaho guhera abana ntibagira isefu n'icyaruguru ntibagira se ntibagira nyina natwe iyo twaje tuva twaba dufise umutekano muke ntitugire isefu n'icyaruguru ntitugire tujya niyo tuva n'ukuri amaborogo yacu byari byiza nk'uko bari kutwegera bakaza bakanaturemesha bamaze kuturemesha tukaronka amahoro natwe mu mutima twicaye dutekanye ku bw'ibyo biratubabaje cyane ko n'abana haragira ahantu bashobora kunywa inkambi bamwe bagatwarira zishushu abandi bakishyirwayo muri ibyo byose bituma umuntu atamahoro aronka kandi bituma umuntu atagira kunezererwa umunsi wahariwe umwana w'umunyafurika wizihizwa buri mwaka ku itariki ya cumi na gatandatu y'ukwezi kwa gatandatu ukaba warashyizweho n'umuryango uhuriyemwo n'ibihugu vya afurika igitekerezo cyo kwizihiza umunsi w'umwana w'umunyafurika cyakomotse ku rupfu rw'abana b'abirabura bo muri afurika y'epfo biciwe mu myigaragambyo yo guharanira uburenganzira bwabo mu mujyi wa soweto mu mwaka w'igihumbi kimwe majana icenda mirongo ine na gatandatu kuva mu nkambi ya nduta iri mu gihugu ca tanzania james jovini ku bw'ijwi rya amerika ako ni ntunga duce dusozera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikoro mari kumwe na joe diane